baba god you be the great daughter when you the when no learn hand work but now you dey coordinate everything Now you dey give money Now you dey make guys cash out Now you dey bless hustle baba you too much i say you too much you be capon you too much i hail you baba i say i hail hey! you too much baba now you be the only professional barrister when no go school because you know say school na scam funke but Now you be the only you be the chief judge of the whole nation odukpanizi baba you know they call it bribe baba i comot car for you i comot car for you too much I uncle yoro get baba na you be the only landlord wey no dey collect house rent seven ozai for you ozai Pose ozai Pose to you baba you see this month bless this me this month as i enter streets, baba as i enter streets make me cash out if i no cash out na fuck up na fuck up make me cash out <laughs> At this month dey so i want my back ala dey nak pagam pagam pagam every day. make my back ala dey nak pagam pagam every day. bless my hustle bless my hustle bless me so i go make my male smile i go make my pale smile i go make everyone smile baba god deep for my side as i the hustle Baba God, you see my kate men wey they hustle every day. Baba God bless them. Make them smile, make them cash out. Make them cash out this month. So they're gonna make their male smile. So they're gonna make their palace smile. Baba God, this is my prayer. My prayer be this in Jesus' name. Amen.